murumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye ndabashuhuje muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika inshuti mwese mbifurije uwa gatandatu muhire kandi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari nyuma yayo ni ikiganiro iwanyu mu ntara naho guhera saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu mujyi wa kigali batabariza abaturage bahagarariye bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo eric bagira ubusa araduha inkuru irambuye
si kenshi cyane abayobozi mu nzego z'ibanze mu rwanda aribo bafata iya mbere batabariza abo bahagarariye ko babangamiwe cyane ku myanzuro iba yafashwe n'inzego bwite nkuru za leta ibihabanye n'ibyo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu ijwi rya amerika ryakiriye ubutumwa bugufi kuri telefone bw'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze ni ubutumwa butabariza abaturage ahagarariye ko bagiye kwicwa n'inzara muri ibi bihe bari muri gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa kigali nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo covid cumi n'icyenda ni ubutumwa butangira bugira buti ndi umukuru w'umudugudu mu murenge wa gitega nagira ngo mbasabe mumanure mikoro z'ijwi rya amerika mu midugudu igize umurenge wa gitega inzara imeze nabi bugakomeza bugira buti birababaje kubona nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yihandagaza akabeshya ko ibiryo byageze ku baturage kandi ntabyo ubu butumwa bw'umwe mu bakuru b'imidugudu bukomeza bugira buti none ba midugudu nitwe turi kubiryozwa n'abaturage bazi ko byaje tukabyijyanira ati mutubabarire mudukorere ubuvugizi nyuma yo gusoma no gusesengura ibikubiye muri ubwo butumwa bw'umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitega ho mu karere ka Nyarugenge byabaye ngombwa ko tuvugana nawe ku murongo wa telefone icyakora ku mpamvu z'umutekano we yadusabye kumubikira imyirondoro no kumuhindurira amajwi uyu twahimbye cyusa yatangiye abwira ijwi rya Amerika ko ibigaragara mu bitangazamakuru ntaho bihuriye n'ukuri kw'ibiriho mu baturage itangazamakuru birabyumvikana ko ibyo biryo bitangwa ugomba ko abaturage ibyo babibonye ariko ukuri rwose nkubwije ukuri nta biryo nkabyo niba wenda ari nk'ingo wenda urugero nk'ijana hagahabwamo nk'abantu batatu cyangwa batanu gusa abaturage noneho bari kubabwira ngo iki mwebwe mubahagarariye twebwe abaturage nkatwe tubahagarariye barabona ko ahanini ari twebwe dufite ibara kugira ngo ibyo batabibona bazi ko ibyo biza ntitubibashe ko baravuga ngo imodoka zarapakuruwe ati buriya bibitse mu tugari bindi abayobozi barabijyanye kandi nta biryo byahageze pe ibiryo byahageze n'ibijyanye n'ibitera byo kugira ngo bigaragare ko abaturage babonye inkunga y'ibiryo ariko mu bigaragara pe abaturage barashonje byabaye ngombwa ko ijwi rya amerika igera mu murenge wa gitega hamwe biragaragara ko bagikora intonde zo kumenya ababaye kurusha abandi kugira ngo bahabwe ibiribwa ariko hari n'aho babihawe mu cyiciro cya mbere abavuganye n'ijwi rya amerika batarabona ibiribwa bagasanga ari ngombwa kuko babikeneye muri ibi bihe dufite ingo zitifashije mu mudugudu bakora iryo genzura nanone cyangwa bakifashisha lisite y'ubushize ibyo biryo bibaye bihari baza bagasuzuma neza bakareba abantu batifashije abantu batishoboye bakabibaha niba kigali bavuze ngo muguma mu rugo ni guma mu rugo bakavuga ati niba abaturage bafata abaturage tubafashe nuko nyine badakora twe biranadutunguye twumvaga ko n'ibiryo bitari gutangwa ahubwo kuba twumvishe ko bari kubitanga ni ikibazo ku makuru twahawe n'uwo twahimbye cyusa umwe mu bakuru b'imidugudu muri gitega avuga ko ibiribwa bike byatanzwe nabyo byageze ku miryango mike kandi nabwo bisa na mwikize yemeza ko buri gihe abaturage batabura kubabaza amakuru ajyanye n'ibiribwa baraza rwose abaturage baduhamagara ku matelefoni banaza mu rugo bati bigeze hehe ko mutari kuduha ibiryo ni ukubera iki mwebwe mukabasubiza ngo iki bavuga ko natwe ibiryo nta biryo turabona twagombye kubaha kandi twebwe atari rwego dufite ubushobozi bwo kubaha ibiryo kuko dutanga ibyo natwe twavanye mu nzego zo hejuru murumva hagombye gukorwa iki ikintu cyagombye gukorwa nk'uko minisitiri yari yavuze ko guma mu rugo nta muturage uzagira ubwoba hari ibiryo bazabagaburira bakagombye kubishyira mu bikorwa nk'uko bari babyemeye hagati aho ngaho rwose be kuduteranya n'abaturage kuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze ba midugudu ifoto turenganiramo ugasanga n'itangazamakuru naryo usanga rivuze ko nta midugudu aribo babyiga cyangwa barya za ruswa kandi natwe tuba turengana ikibazo cy'abashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo mu mujyi wa kigali cyumvikana kenshi mu murwa mukuru w'u rwanda nk'uyu abarizwa igikondo mu karere ka kicukiro lokodawuni bazajya bayikora bayiteguye bazi ko n'umuntu bazamutunga mu buri kintu cyose ibyo bintu birakabije ibintu bakora ntabwo ari byo bazajya bamenya ko natwe turi ikiremwa muntu batubabarire batubabarire turarambiwe turabinaniwe ni ukuri turarambiwe turananiwe mu bwongo kabisa batubabarire baturiwe uburenganzira tugiye kwikorera kubera nayo ikindi ntabwo bazi igihe korone zarangirira bareke tuyibane nayo nk'ukuntu umuntu arwara sida akabana nayo akamera imiti cyangwa ibicurane guverinoma ikimara gufata ingamba zirimo gushyira muri guma mu rugo abatuye kigali ubutegetsi bwemeje ko nta wagombye kugira impungenge z'ikizamutunga cyane kuri ba ntaho nikora uyu ni porofeseri anastase ishyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu he kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo twateguye uburyo twabikora biratworoheye hari ibishize ibyo twari dufite hari aho twari tuzi kuva ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umujyi wa kigali watangije ku mugaragaro gahunda yo gutanga ibiribwa ku bashonje mu mujyi wa kigali bwana pidanse rubingisa meya w'umujyi wa kigali yavuze ko hari ibiryo bizahura n'iminsi cumi n'ine kuri buri muryango mu bagomba gufashwa ibyo kurya birahari ku buryo buri muryango urabona ibiyitunga mu minsi cumi n'ine ndetse twanateganyije ku miryango ifite abana batoya kubaha ibindi bibunganira harimo n'amata icyakora tumuhamagara kuri telefone ye ngendanwa ngo twumve icyo avuga kuri ibi birego by'abayobozi b'inzego z'ibanze batabariza rubanda twasanze rubingisa avugana n'abandi kugeza igihe twateguraga iyi nkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi ijwi rya amerika yamwoherereje kuri iki kibazo ku ikubitiro umujyi wa kigali wabaruraga imiryango isaga ibihumbi mirongo itandatu igomba kugaburirwa ariko inavuga ko ishobora kwiyongera umunsi ku wundi aha wagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi leta yatangiye kuvugurura ubuhinzi bw'ikawa buri mwaka iki gihingwa cyinjiriza leta y'u Burundi mirongo irindwi ku ijana by'amafaranga y'agaciro ni ukuvuga amadovize eroge wirikaneza yaduteguriye inkuru ikigodeka kimenyesha ko intumbero nyamukuru yo gusubira kugwiza ibitara vya leta ari kugwiza umwimbu w'ikawa ariko kandi inafise n'akanovera kugeza ubu leta imaze guha ico kigo amahegitari yagera kuri mirongo itandatu n'indwi yo guteramo ico giterwa njabuka amazi ari naco ca mbere gisanzwe cinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu kurusha ibindi ubu intara zimaze guhabwa imivyaro ni mwaro iri hagati na hagati hamwe na ruyigi mu buseruko emmanuel niyungeko umuyobozi mukuru wa odeka yatanguje isekeza mu ruyigi abwira amenyeshamakuru amahegitari yamaze kubibwa tumaze gutera hegitari cumi mu ntara ya mwaro muri komine nyabihanga tukaba uno munsi nk'uko twabizindutsemo muri komine nyabitsinda hari amahegitari cumi n'icyenda naho nyine ariko araterwa tubize ngaha muri komine bweru aho turiko turatera amahegitari cumi n'imwe ni ukuvuga ni intango muri atwubwego deka rumaze umwaka ruvutse ni intango rero kugira ngo dushobore gushyira mu mugambi wa leta wo kugwiza umwimbu cyane cyane dufatikanije n'amakoperative tukongera tugashyiramo ubuhinga uh, bw'abahinga bo muri odeka no mushikiranganje buri mbworozi mu bisata bijejwe gukurikirana byo kugwiza umwimbu muri ubwo bushikiranganje niyunge ko atwara ikigodeka kijejwe iterambere ry'igisata c'ikawa nasigura cyatumye zino ntara arizo zitabwaho kurusha izindi izo ntara ubwambe twabanje kuraba ahantu hari amatongo yagutse kandi atabindi bikorwa ariko birahangurirwa kuko mweje kuraba izi ntara z'ubuseruko ndetse n'imwaro nta kawa nyinshi yari ihari rero tuko turagenda bukebuke n'intango zobana tubuvuga n'abayobozi b'intara zitandukanye e, tuko twategekanya kuzo mucankuzo turafise y'amatongo tugomba guca tuzakorondera muyinga ngozi n'ahandi kugira ngo twagure mu mitumba abanyagihugu bahurikiye mu makoperative nibo bakora ibikorwa vyo kurima guca ibiza bijamwo imivyaro bakanazobandanya kugeza ikawa yeze nubwo bishimiye cyane kubona aho baba hegerejwe kino giterwa njabuka amazi bamenyesha ko baheraniwe turabishima neza kuba batuzaniye imivyaro y'ikawa bagatera ku mutumba wacu w'inyagitika kugira ngo twotera imbere nk'izindi komine zisanzwe zitererwamo icyo giterwa bishitse hakaba hari ibiterwa boterana na nyakawa bikahaba bibonetse botuzanira tugatera tukarara ukuntu tuvyakira nuko batugeta amashyirahamwe yose yo ku mitumba y'amakoperative akorere hano duhakorere twese tituroha igihe twibuka bakaduha agasabuni niyo mpamvu twaciye twitaba kama turaza turitaba ati ibikorwa n'iby'iwacu reka tuze tubikore ntituraronka n'ikingoro kandi ngaha bamwe harimo bamwe bimaze gushabuza ubuzi bwinjiranye mu bundi atanikingo amafunguro turaronka kandi natwe dusiga ibikorwa dukora akazi ka minsi yose muhira naho ariko harasiba ukwezi kuraheze baba batubwiye ati duhoje kurima amahera turaca turonka none raba twarahoje kurima none twagemu kwimba ibinogo ama- ifaranga rimwe ntituraronka umuyobozi mukuru wa odeka yemeza ko amafaranga yabo arageze kuri konti ya koperative barimwo koperative twiyunguruze tumushimire cyane baraturungikiye amasezerano twagiraniye barateka umukono tuza turaterako umukono turavugana ibikorwa bazorangura kandi barabiranguye ari nacyo gituma ku mafaranga bamaze gusaba ibikorwa bakoze imiliyoni icumi n'ibihumbi amajana ane na mirongo itanu ayo mafaranga tugiye kuyashyira kuri konti yabo yugure muri post kugira ngo inyuma ya saa sita n'umunsi bashobore kuyatora atantambana Nestor Hino umukuru w'umutumba Nyagitika watangurijwe ko umugambi wo gutera ikawa za leta muri Nyabitsinda asaba ko hojaho komite zizwi zokurikirana amatuta kugeza yamye twebwe twifuza yuko hobaho komite ijejwe gukurikirana iri kawa kuko yego guterwa iratewe hamwe hatobaho abandi baguma barikurikirana urumva nyene eh, ryoca ripfa kuko ishyamba ryoca riduga hagakena ababikurikirana dufatiye ku bitigiri bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe uburimyi mu Burundi amatoni arenga gato ibihumbi umunani n'amajana icenda n'atandatu y'ikawa y'ibiturumbwe niyo yari amaze gushorwa hanze y'u Burundi hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa cumi na kabiri umwaka ushize afite agaciro k'amadolari y'abanyamerika arenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri umwaka wose hari hitezwe amatoni yagera ku bihumbi cumi na bine amatohoza yakozwe yerekana ko kuri hegitari imwe hashobora guterwa imibyaro y'ikawa ibihumbi bibiri n'amajana abiri hanyuma ikiza kimwe kikavamwo ubusa n'uduce umunani tw'ikilogarama ariko ikigo odeka kimenyesha ko uwo mwimbu kigomba kuwuduza kugera ku kiro kimwe n'ibice bitandatu odeka cyashinzwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka ushize kuva kibayeho amatonorero mirongo irindwi n'imwe yakoreshwa n'abigenga hamwe n'ikoborero rimwe nibyo bimaze gucegukira abikorera utwabo bakeneye kubandanya bakorera mu gisata cy'ikawa ubu babanza gushira amafaranga basabwa na leta ku makonti y'ikigo odeka mu burundi umugambi wo gushira igisata cy'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nyuma y'imyaka itanu niho watangura gukurikizwa ikawa yinjiriza igihugu ibice mirongo irindwi ku ijana by'amafaranga y'agaciro buri mwaka umwimbu wayo hari igihe ushika ku matoni ibihumbi mirongo itatu ku mwaka eroge wikaneza ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
guhera kuri wa gatanu ubwongereza bwafashe icyemezo cyo kubuza abagenzi baturutse mu bihugu bitatu u rwanda uburundi na emira zunze ubumwe z'abarabu kwinjira muri icyo gihugu minisitiri ushinzwe ubwikorezi mu bwongereza grant shapse abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter yavuze ko iki cyemezo kigamije guhagarika ikwirakwira ry'ubwoko bushya bwa virusi ya korona bwabonetse bwa mbere muri afurika y'epfo mu rwanda batiriye bateye icyo cyemezo inkuru irambuye asumuta kaboyi iki cyemezo cyamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu kirashyirwa mu bikorwa kuva uyu munsi ku wa gatanu saa cyenda ku isaha yo mu burundi no mu rwanda leta y'u rwanda iravuga ko nta bushakashatsi buremeza ko mu rwanda haba harabonetse ubwandu bushya bwa covid cumi n'icyenda nayo bajije umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima dr mpunga tarsisi ntabwo wabyemeza kuko nta nta bushakashatsi burakorwa mu rwanda ngo bibyemeze turacyakora ubushakashatsi kugira ngo turebe ko yabihari ntabwo turabona ibisubizo bitwereka ko tuyifite ngira ngo ntabwo south africa ntabwo bakigendera mu rwanda cyane wenda no muri iyi minsi yaguma mu ntuze ya ya karan- ntuze ya covid ntabwo n'ingendo zarahagaze nyinshi ntabwo bakiriho benshi ariko birashoboka ko hari undi muntu wajya agaca ahandi akaza- akaza iwacu birashoboka ariko kubera ko abantu bose tuba- benshi tubapima ku kibuga cy'indege mbere baza bipimishwa tukanabapima mbere yuko ba- bajya mu gihugu muri bizinesi zabo amahirwe menshi y'uko itarahagera arahari kuba hari igihugu cyavuga ngo duhagaritse u rwanda byo byo musanga bi- mu- mu- mubibona gute Ya- iki ngira ngo ki- kirenze urwego rwa- rwa minisiteri y'ubuzima cyane muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ari kugira ngo buri gihugu cyose gifite uburenganzira bwo kimanajiga ubusugire bw'igihugu cyabwo nuko bashyiraho ingamba ziri- zirinda igihugu cyabo cyane cyane muri iyo kibiza Eh, ubwo bafite impamvu bashingiyeho ariko ngira ngo ababishinzwe y'ububanyi n'amahanga babikurikirana bamenye icyabiteye iki cyemezo kije nyuma y'aho mu kwezi kwa cumi k'umwaka ushize aribwo kompanyi y'indege y'u rwanda rwandeya yasubukuye ingendo zigana mu mujyi wa londres ingendo zikorwa kabiri mu cyumweru kuwa kabiri no kuri wa gatandatu icyo gihe ubwongereza bwari bwashyize u rwanda mu bihugu abagenzi babiturukamo batagomba kubanza kujya mu kato k'iminsi cumi n'ine kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda icyemezo gishya gihagarika abagenzi bava mu rwanda n'abanyura ku kibuga cy'indege cya kigali kije gukoma mu nkokora bamwe mu batemberaga muri icyo gihugu nabajije umwe mu bacuruza amatike y'indege hano mu mujyi wa kigali ambwira ko no ku busanzwe abagenzi bajya mu bwongereza batari basanzwe ari benshi kuko kubona ibyangombwa by'icyo gihugu bigora gusa yasobanuriye ko muri ibi bihe byaguma mu rugo n'ubundi abagenda bagabanutse usibye abanyeshuri bamwe na bamwe bajya kwiga mu bihugu byo hanze n'ubwo ubwongereza bufashe iki cyemezo u rwanda rwari rusanzwe mu bihugu bike by'afurika byemerewe kujya mu burayi usibye u rwanda iki cyemezo kirareba n'igihugu gituranyi cy'u burundi ndetse na emira zunze ubumwe z'abarabu muri aka karere u rwanda rurimo ubu bwoko bushya bwa korona virusi bumaze kuboneka mu gihugu cya kenya kugeza ubu si igihugu cy'ubwongereza gifashe uyu mwanzuro kuko n'igihugu cy'ubushinwa giherutse guhagarika indege y'u rwanda yavaga kigali ijya gwanzu kubera ko hari abagenzi batanu basanzwemo covid cumi n'icyenda iki cyemezo cy'ubwongereza kije mu gihe u rwanda ruherutse gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu biza mbere mu guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri australia bwashyize u rwanda ku mwanya wa gatandatu ku isi n'amanota mirongo mirongo inani mu bihugu byagerageje guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ruba igihugu kimwe cya afurika kije mu bihugu icumi bya mbere ku isi kuwa kabiri w'iki cyumweru kigiye gutangira hazaba hashize ibyumweru bibiri umurwa mukuru w'u rwanda kigali uri mu bihe byaguma mu rugo mu cyemezo cyafashwe na leta cyo gukomeza guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda gusa nubwo biri uko muri iyi minsi umujyi wa kigali ukomeje gahunda ya guma mu rugo imibare y'abandura buri munsi n'abo iki cyorezo gihitana igenda yiyongera umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima akavuga ko ntawe bikwiye gutera ubwoba tujya gufata ingamba zo kugira ngo abantu bajye muri guma mu rugo ni uko bwari bwari bwazamutse kandi kiriya gihe ni ukuvuga ngo abantu bose bari baranduye ntabwo bari bapimwe ni ukuvuga ngo aba ngaba ni abantu nyine bagiye bandura muri iya minsi iminsi mikuru kubera ko twatangiye kugenda dupimira ku midugudu muri kigali ahantu hatandukanye biragaragara nyine ko abantu bari baranduye icyo gihe bari benshi kuba bari baboneka nta nta gitangaza kirimo ariko nanone ibyumweru bibiri ntabwo byari bihagije kugira ngo tubone igabanuka rihagije ry'imibare ariko kugeza ubu ngubu tujya tujya muri kigali n'ahandi mu tundi turere uko bimeze uko byari bimeze mbere hari impinduka bigenda bigabanuka kugeza kuri wa kane minisiteri y'ubuzima yavugaga ko abantu magana atatu mirongo itandatu na batatu aribo banduye covid cumi n'icyenda naho ijana na mirongo icyenda na babiri mu bari barwaye barayikira abanduye bashya batumye kugeza ubu mu rwanda rubarura abantu ibihumbi cumi na bine magana atanu makumyabiri n'icyenda bamaze kwandura iki cyorezo abamaze kugikira ni ibihumbi icyenda magana abiri mirongo itatu na bane naho abakirwaye baragera ku bihumbi bitanu n'ijana n'icyenda mu gihe abo iyi ndwara imaze guhitana bagera ku ijana na mirongo inani na batandatu barimo batatu bitabye imana ku munsi w'ejo asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali kuri wa gatanu kandi i Geneve mu busuwisi hararangira inama ya mirongo itatu na karindwi kuri raporo mpuzamahanga ku isuzuma ngarukagihe ku yubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bihugu byose bigize umuryango w'abibumbye iyo nama yatangiye ku itariki ya cumi n'umunani uku kwezi iryo suzuma rishyigikirwa n'inama nkuru y'uburenganzira bwa kiremwamuntu rigatuma buri gihugu gitangaza ibyo cyakoze kugira ngo giteze imbere uburenganzira bwa kiremwamuntu igihugu cy'u rwanda nacyo cyakorewe isuzuma kuri uyu wa mbere ibihugu birenga mirongo itatu na bitanu mu byitabiriye iyo nama birimo leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza birasaba leta y'u rwanda guhindura imyitwarire kugira ngo uburenganzira bwa muntu burusheho kubahirizwa iri ni isuzumwa rikorwa buri myaka itanu buri mwaka hasuzumwa ibihugu mirongo ine na bibiri bigakorwa bikorwa mu matsinda atatu ibihugu cumi na bine muri buri tsinda u rwanda rwaherukaga gusuzumwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'itanu kuri wa mbere nibwo byabaye u rwanda ruvugwaho kuba rwarateye imbere mu bukungu no mu mibereho myiza y'abaturage ariko ambasaderi w'ubwongereza geneve mu busuwisi julian braithwaite avuga ko igihugu cye gihangayikishijwe n'ubwisanzure buke burangwa mu rwanda As a member of the Commonwealth,
nk'igihugu kiri muri commonwealth kandi cyitegura kuyobora uwo muryango turasaba u rwanda gutanga urugero rw'indangagaciro za demokarasi kugendera ku mategeko no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu biteganijwe ko u rwanda ruzakira inama makumyabiri na gatandatu y'umuryango wa commonwealth mu kwezi kwa gatandatu inama yasubitswe umwaka ushize kubera impamvu za covid cumi n'icyenda hari ibyo ambasaderi w'ubwongereza brethwaite asaba ko u rwanda rushyira imbere Conduct transparent, credible, and independent investigations into allegations of extrajudicial killings, gukora iperereza ryigenga ku bantu bicwa abagwa muri gereza ababurirwa irengero n'abashyirwa ku ngoyi no kugeza mu bucamanza ababikora gufasha abanyamakuru gukora bisanzuye badafite ubwoba no kubarindira umutekano kandi abategetsi ntibabime amakuru minisitiri w'ubutabera w'u rwanda johnson businge wari muri iyo nama yagaragaje ko u rwanda rwashyize mu bikorwa imyanzuro mirongo itanu rwari rwahawe umwaka wa bibiri na cumi n'itanu anavuga no ku kibazo cy'abantu baba bafungwa The government of Rwanda wishes to note that Rwanda maintains separate prison facilities guverinoma y'u rwanda irifuza kugaragaza ko u rwanda rufite gereza zitandukanye ahafungirwa abasivile n'ahafungirwa abasirikare gereza cumi n'enye zose zirazwi kandi zikora mu buryo bwubahirije amategeko nta gereza zinyuranyije n'amategeko ziba mu rwanda guverinoma y'u rwanda iramagana ibyo birego bidafite ishingiro kandi biba biherekejwe n'impamvu za politike zabo babishyigikira by political interest and agenda of those who advance them.
ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika geneve charles bentley nawe kimwe na mugenzi we w'ubwongereza yasabye u rwanda ko nta bantu bongera kwicwa cyangwa se ngo baburirwe irengero guteza imbere ubwisanzure abanyamakuru ntibongere gufungwa amaherere cyangwa se ngo babuzwe amahwemo igihe bari mu kazi kabo umuyobozi w'ishyaka dalfa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda victoire ingabire umuhoza asanga kuvuga ibitagenda ari uburyo bwo kubaka igihugu kigendera ku mategeko urugero nabuha rwahafirwa vuba mu mpera z'umwaka ushize turangiza umwaka gutarya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri nka rwanda reveni yaragiye ikora mu bacuruzi baciriritse muri rubavu ishakamo ngo hari abo basanganye amagendo abo bantu uyu munsi bafungiye mu kigo cya kanzenze senta ni ikigo bafungiramo inzererezi noneho ukibaza ukavuga uti uwo muntu nta mwambaro ushobora kumugeraho ntashobora gushyikirizwa ubutabera abo bantu bamaze ukwezi bafungiye ahantu si muri kasho ya polisi si kasho ya ribu rwanda reveni byonyine kuba ishobora kujya gufata abantu ikabafunga ni ikibazo kuko nta barwayi bari mu nzego zibifite mu nshingano zayo niba bafite n'abantu bagomba gukurikiranwa inzego zibishinzwe zagombye kubafata zikabashyira mu makasho azwi iyo rero abantu bavuga ngo abantu bafungiye ahantu hatazwi ni nk'ibyo baba bavuga kuko uwo muntu niba bamusanganye amagendo ese bagomba kujya kumufungira aho ngaho muri icyo kigo mu nzererezi si uwo muntu ni inzererezi ni bamuca amande hanyuma bamufungura ariko hanyuma ababyeyi batandukanye n'abana babo abantu barimo ndetse barazitwere bati barakubiswe nk'ibyo ngibyo iyo abantu babivuze tuba tugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko ibihugu bigera kuri mirongo itatu na bitanu byahamagariye u rwanda gukomeza kwisuzuma mu byerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu urugero mozambique na namibiya byasabye u rwanda gukingira abana bashyingirwa bakiri bato ubufaransa bwasabye u rwanda gushyira umukono ku masezerano ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha shepeyi ikanada yasabye ko abana baba mu muhanda batatabwa muri yombi amaherere ububirigi busaba ko abaturage bagira ubwisanzure busesuye ntibaniga mu ijambo naho denmark ivuga ko leta y'u rwanda igomba gushyira amagereza yayo mu rwego mpuzamahanga ku birebana n'uko abafunzwe bagomba kwitabwaho u rwanda ruzongera gukorerwa isuzumwa ku miterere y'uburenganzira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'itanu
washington ijwi ry'amerika nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru faustin twagira ngo wahoje ari minisitiri w'intebe w'u rwanda akaba ari umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rdi rwanda nziza aravuga ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda babane neza yabitangaje kuri uyu wa kane igihe hibukwaga imyaka mirongo itandatu ishize u rwanda rumaze rugendera ku matwara ya repubulika mugenzi wacu jofuke mutagoma yakurikiranye ikiganiro Faustin twagira mungu yahaye abanyamakuru adufitiye inkuru irambuye mu gice kinini cy'ikiganiro bwana Faustin Twagiramungu avuga kuri repubulika na demokarasi mu Rwanda yanenze imikorere y'ubutegetsi buriho avuga ko bubangamiye ukwishyira ukizana kwa rubanda twagira mungu kandi yumvikanye asa n'ushimangira inzira yo kumvikana kuruta izindi zose harimo n'iyo gukoresha ingufu uku kumvikana no gusasa inzobe bisa n'ibyo mu ijambo yigeze kuvuga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ryatumye benshi bamwita rukokoma namubajije niba yumva bigishoboka no muri iki gihe yewe wumva mbivuga numva mfite ikintu cy'ikiniga numva ko abantu tufata amateka amwe twarafujije twese tuvuga ururimi rumwe ba data babanye n'abandi bantu batutsi barabanye babana n'abahutu mwaretse ariko tukabana ikibazo ni ikihe mubwize ukuri tuguruye nubi tuhagarara hariya ku rukuta ndakubita urusoro ariko abantu bazashyira hamwe mfite abana ariko ntavuga nti irababwira ngo abana banjye bazabeho ntakwemera urusengero rusigaranye imyaka ingahe ibi ntabwo ari ibintu dukinamo rwose mukuru ko mushoboye ari ukubyigisha ari iki muzakore za sondaje abantu bakeneye kubaha mureke turukure u rwanda rushyashya rushyashya mu myaka mike ishize leta y'u rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu gusenya imitwe y'abatavuga rumwe nayo yaba iyitwara gisirikare cyangwa iy'abanyapolitike bwana faustin twagiramungu ni umwe mu banyapolitike bake bamaze igihe batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda bagikorera mu buhungiro ishyaka rye riri mu mpuzamashyaka imwe n'irya paul rusesabagina uherutse kwisanga i kigali mu rwanda aho akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba twagiramungu umaze imyaka irenga mirongo itatu muri politike y'u rwanda azwiho kuvuga ibitekerezo bye adategwa no guhitamo amagambo arashe mu kubyumvikanisha hari byinshi bishingiye kuri politike atumvikanaho n'ubutegetsi buriho mu rwanda ariko uyu munsi yanagize icyo avuga ku gihugu cy'u Burundi giherutse kugaragaza icyizere ko umubano wacyo n'uw'u Rwanda waba uri hafi gusubira mu buryo yewe ntabwo mbwira abanyarwanda ndabwira abarundi niba banyumva bazanyumve barundi barundi kazi aho muri bose mugomba kwitonda mwitonde cyane mwitonde kumvikana n'u rwanda mugomba gusobanurira abarundi ibyo mushaka kumvikana mbere na mbere ni ukumvikana ku mipaka ni ukumvikana ku mibanire myiza n'iki ntabwo umuntu yafata intwaro ngo ajya kuvanaho umuperezida wanyu agateshwa n'uko na tanzania hari igiyemo warangiza ngo mugiye kumvikana nabo iki ni ikintu yatanze se ni iki nimubanze mubaze aho yatsinze perezida wanyu nabo iki nicyo cya mbere nakivuga kandi akavuga ati mbasabwe imbabazi muzamusaba imbabazi ariko si uzamukina kugeka ntabwo yasaba imbabazi ko yishe umuperezida wanyu wakomeza kugika ingwara azasaba imbabazi akazisaba n'abantu yiciye muri iriya ndege bose harimo na perezida wa habyarimana ariko uwo muntu mwumvikana nawe mwumvikana nawe kubiri twagerageje gushaka abahagarariye leta y'u rwanda ngo bagire icyo bavuga ku magambo twagira mungu yavuze ku miyoborere y'icyo gihugu ndetse no ku byabaye mu burundi ariko ntibyadushobokera gusa u rwanda ntirwahwemye kuvuga ko nta ruhare rufite mu bibera mu burundi rukavuga ko ibyo muri icyo gihugu bireba abarundi ubwabo
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na mukubire ya baro wumfasha kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mutega amatwi ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi abatuye ku murenge wa kamabuye mu bugesera mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda namwe muri muri alicante muri esipanye mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gato cyane turongera dusuhuzanye mu kiganiro cy'umunsi